Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagayaa walitti dachaanii jirra mootii tokkootu seektaroota adda addaa daawwachaa ture beeyta hayyee osuma daawwatuu olmaa daa'immanii tokkotti dhufe daa'imman kanneeniif ji'atti baajata nyaataa hangam baaftan je'ee bulchiinsa achii gaafate ji'atti doolaara dhibba afur baafna ja'anitti himan maaliif kun hedduudha doolaara dhibba sadi qofa baasuu qabdan je'ee ajaje waan ijoollee baaftan hir'isaa jechuu isaati ee akkasi eeganaa achii deemee ammaas mana hidhaa daawwate tole Akkuma jara kaan gaafate hidhamtoota kanneeniif ji'atti baajata nyaataa hangam baaftan je'ee bulchiinsa mana hidhaa gaafate doolaara dhibba afur baafna ja'anitti himan maaliif kun itti xiqqaata doolaara dhibba saddeetitti ol guddisaaf je'ee ajaje daa'imman irraa hir'isee hidhamtootaaf hidha'e ee akkas godhe maaliif ministeerri mootichaa waliin daawwannarra ture tokko gooftaa koo maaliif olmaa daa'immanirraa baajata hir'iftanii hidhamtootaaf ammoo dabaltan je'ee gaafate maal deebiseefree gaafa aangoo gadhiisne olmaa daa'immanni dheena seete je'ee deebiseef ajab dalagaa ofii beeka jechuu Ee, mee eega hangana janne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo.
tole arri guyyaan muharram kudha tokko bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii lama akka lakkoofsa jiraatti Ogasti soddoma bara kuma lamaa fi diigdama akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya digdamii afur bara kuma lamaaf kudha lama hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti
Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufnu Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
soora qalbii Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
dhaddacha jaalalaa booda tana quba qabduutti aansina Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna.
amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala. Qilleensi jaalala bubbisee ilaala.
dooseen jaalalaa banamee jira hayyo usmaan iyyannoo riqicha sonnaatiin eegali Tole. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan koo Alii jedhama. Harka fuunee obboleeyyan koo kanneen sagantaa dhaddacha jaalalaa hordoftan hundi keessan. Ani sababa siyaasaatiif biyyaa bahee waggaa kudhan biyya keenyaa magaalaa Naayiroobii jiraachaa ture. Achumattiin baradhee xumure. Yeroon barumsarra jiru san intala takkaan wal jaalanne. Isiinis lammii Itiyoophiyaati. Garuu yeroo muraasa booda walitti mufanne. Tanaa tana jidduu isiin carraa harkattee gara biyya USA qotte. Eegaachi geessinaaf bilbiltee dhiifama na gaafatte. Anis dhiifama godheefii waliin haasawaa eegalle. Amma yeroon geesse akka wal amannuuf nikaaha na godhu. Akka USA naaf dhuftuuf anis hin baasa. Waraqaa siifin eegalaa naan jette. Anis okkee je'eetiin harmeesii waliin dubbanne. Eega isin wal jaalattan homaata akkasirraan fedhuu naan jette. Gurbaa tokko kan gosa isii ta'e tokkotti na ergitee inni akka nikaaha nuuf godhu natti himte. Anis manguddoo fudheetiin itti dhaqe. Nagayumaan nikaaha naaf godhe. Namni kun isii wajjin firummaa takka hin qabu. Garuu isaan lameen gosa takka. Adeerransii jiraachuu fi dhiisuu waan hin beeku hin qabu. Garuu obboleessa tokko akka qabduun hin beeka. Inni saba birooti. Garuu amantii isaan beeku. Ammaas abbaan isaanii tokkoo miti. Garuu haadhaan takka. Osuma anaa fi isiin nagayaan waliin haasawaa jirruu harmeen isii dhihoo tana waan addaa takkaan as baate. Adeerran isiitii fi obboleessii isii akka ati nikaaha godhatte dhagahanii osoo nuti lubbuun jirru eenyuutu intala teenya nikaaha isaaf godhe ja'anii si barbaadutti jiranii itti mul'atinii naan jette anilleen nama biraa hoggaan gaafadhu nikaaha ni godhanne suni kan sirrii akkan ta'e natti himan dubbiin tun baay'ee na jeeqaa jirti dhuguma nikaahni kun sirriidha moo sirrii miti murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha galatooma hayyee Fariihaa maal jette ammee Hukmi shari'aa gaafate deebisaan isaa laaftuudha. Garuu gamuma abbaa murtii dabarsina.
ee nuti hukmi ittiin seennu hayyee ati iyyannootti aanutti cehi Tole. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuura Hudaa. Maqaan kiyya isaa Tuqaamaa jedhama. Waggaa shanii ol biyya Arabaa ture baatii saddeet dura gara biyyaa deebi'e. Mallaqa dalagadhee galee walakkaa ol fixee jira. Irra hedduu isaa maatii kiyyatu na harkaa fixe. Obboleessi kiyya yoo rakkatu na bira dhufa. Haadhaa fi abbaan kiyyas waa hundaaf mallaqa na gaafatan. Anis waan qabuun qusadhu isa itti kenna. Amma wanti qabu dhumachuuf deemti. Duraan niyyaan tiyya nama jaaladhutti heerumee isa wajjin dalagachuu ture. Garuu maatiin kiyya nikaa naa godhuu didan. Gurbaan dalagaa hin qabu isatti hin heerumtu jedhanii na dhorgan. Heerumas hin arganne mallaqa kiyyas fixachuu jira. Amma wanti hundi na harkaa baddee yaaddoo jabduu keessa jira. Ifaajeen tiyyatan amma tashanii bilaash ta'uuf deemti. Mee maal naaf dhaamtan? Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
silaan iyyaa sii tolchitee ifaajeen sii bilaash hin taatu garuu niyyaa isiitu hin tolin Mee akkamitti?
haadhaa fi abbaa gargaaruun yoom bilaasha taate obboleeyyan ifii gargaaruun yoom bilaashatti lakkaawamte Sun dhugaadha. Garuu maatiin isii isii gargaaruu qaban malee mallaqa isii irraa eeggachuun sirrii miti kaa.
haalli jiruu biyya akkanaa olis nama godhuu danda'a haala isaan keessa jiran rabbumaatu beeka garuu irra gaariin isuma gargaaruu ture Ee, anis tanuma jechuu jira. Dubartiin hedduu waan akkanaatiin miidhamti. Amata hedduu eega biyya namaatti faajjee booda yoo gara biyyaa galtu harka qullatti hambisan. Waan isiin qabdu hunda harkaa fixan.
tanaatu hamilee nama cabsa'ee Gama birootiin iyyannoo isii irratti na heerumsiisuu didan jette.
ee gurbaan dalagaan qabu ja'anii heerumsiisuu didan Namni dalagaa qabu bara waan xiqqoodha. Irra hedduun namaa dalagaa dhabuu jira. Garuu wal gargaaranii dalaguu numa danda'an.
ee silaa gurbaan amala hamaa qaba yookiin hin salaatu ja'anii didanii ni taati garuu dalagaan qabu jechuun tun xiqqoo ni ulfaatti Duuba maal jennaan nuti?
du'aa'uma goonii fi gama abbaa murtiitti dabarsina gaa Hayyee rabbii waan itti jabaatte hundaa laaffisuuf. Nama isiin jaalattu wajjin isee haa ijaaruu jenna.
allahumma aamiin Amma gama dhaddacha jaalalaa ceenaa miree?
ee jidduudhaan utubaa bultii dhaggeeffannee gama dhaddacha jaalalaatti ceena
Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Dhaggeeffattoota daawwattoota miidiyaa Nooraa Dudaa bakkaaf akka jirtanitti nageenya keenya kabajaa fi jaalalaa isin hagoo jechaa tun qophii dhaddacha jaalalaati tan isin jaalalaa fi fadhinnaadhaan dhaggeeffattan jechuudha. Inshaallah har'aan tana gaa utubaa bultii kutaa jaffaa isiniif dhiyeessu jira. Ammaan dura gaa qophii teenya tana qabxii kudha torba moo akkas waan jaalala nu tursiisu nu barakeessu jennee isiniif dhiyeessinee turre har'aan tana inshaallah qabxii eh, muraasa takkatti isiniif fidanaa jechuudha. Eh, Ta duraa ta'e irra ittiin eegallu kutaa jaffaa kana keessatti jechuudha walii mo'amu namni hedduun gaa wanti gartee walii kaa fidee bultiin teenya gartee faca'uu fidee keessaa guddoon waliif mo'amuu dadhabne anaa caalaa ati caalaa osoo jennuuti eh, inaada walii godhuudhaan walii mo'amuu dadhabudha jechuudha. Namni tokko jaarsa jaartiin walii mo'amuu qaban walii mo'amuu jechuun kun kufuu jechuu miti wanni hed- namni hedduun wallaalu walii mo'amtee injifachuun ni dandeessa nama tokko keessattuu Eh, dubartoota namni hedduun hin beekani dhalaa waan humnaadhaan hog- waan humnaan hoogganuu danda'u ta'e namni hedduun ammoo dhalaa humnaaniif ta'e kan hoogganuu dandeessu jaalalaani fadhinnaani intala dhalaa takka yoo mo'amtee fi gartee tole jettee fi ajaja sii goote isiilleen ajaja kee godhuu ni dandeessi jaalalaan isii mo'atta malee dirqiidhaan takka hoo gartee isii tana gartee humnaanii miti inaadaan dubartii mo'achuun hin danda'amu xiiqidhaan intala dhalaa takka jaalalaan fadhinnaadhaan qabuu ni dandeessa fakkeenya mee haa kanneen waan kanarratti Eh, jaartiin deegaa eh, afata manaa naabitii siin jetti takka hoo soofaa. Soofaa naabitii siin jetti haati warraa ta'e maallaqni jiru immoo gahaa miti. Eh, Jechuun soofaadhaa fi hajaa biraatiif. Haa inuma ati soofaa naabitii jettaa? Akkamiin soofaa maalitti goota? Akka humna teessitti hin jiraattu jettee falmii biraa keessa seenuu kee dura soofaa san waan bituu hin dandeenyeef. Waan soofaa amma bitamuu hin qabneef sababa dhiyeessitee fi amansiisuu qabda. Fakkeenyaaf gaasii soofaa naa bitee teemti taate marabbaa inshaallah siif hin bitaa. Garuu san dura eh, laal jaartiitii akkam seete. Eh, maallaqni amma harkaa qabnu soofaadhaaf gahaa miti. Atilleen ammaan tana baatii lamaa si'a fidde humsaaf. Kanaaf mana yaalaatti illee maal akka nu gaafatan hangam akka gaafatamuu dandeenyu waan hin beekneef jecha eh, soofaan booda binna dura deemsa kee irratti haa xiyyeeffannu. Eegaati nagaanii kam ta'e booda waan mana keenyaaf barbaachisu wal ta'anii goona inshaallahu dhiifa magaalaa irra ilaalin jettee yaada dhiyeessuufi qabda. Jaartiin ta'e gaafa ammaati gaa yaada sii kana jaalalaan ibsituuf jaarsi kiyya haalaan naaf yaadaa soofaa fi afataa fi uffata manaa caalaa fayyaan xiyya akka irra fardii taate eh, beekaa jetteeti inumaa eh, yaada gartee mormii ati dhiyeessiteef saniif kabajaa fi jaalalaan si deebistii jechuudha. Kanaaf xiidhumaan eh, isiin na ajajaa isiin na bulchaa jennee gartee lola biraa seenuu dura eh, jaalalaan amansiisuu qabna. Obboleessi kiyya wanni beekuu qabdu mana kee keessatti qe'ee kee keessatti mootiin suma. Mootiin jaalalaa kan mana keetii suma kan bultii teetii. Aangoo nam- ta'e namni siin morku hin jiru. Aangoo ta'e agarsiifachuun garuu ammoo jaartii teetiif mohamuu diduu takka jaartii tumuu olaantummaa adda addaa biraa barbaaduu miti. Eh, Jabaa gubbaas jabaa jira beekne yoo ati irraan tana humnaan qabeettee jaartii ta'e tanarra hooriste rabbii sirra jabaatii jira ta'isii tana siif laaffisee intala hambaa akkasi jaalatu taasisee jechuudha. Kanaaf rabbii guddaa fi gubba quba qabaachaa walii mohamuu barbaachisa. Walii mohamuun gaa gaba dhiiraatiin qofa osoo hin ta'in gaba jaartiitiinis akkasumatti jechuudha. Anaa caalaa anaa caalaa dhiisanii jaalala keessa walii mohamuun waan bultii namaa tursiisudha. Qabxiin kudha sagalaffaan gartee taa'arraa fi isinitti dabarru walii mohamuu taasise gaa wal danda'uudha. Nama walii mohamee wal danda'a beetanii. Wal danda'uun tuni osuma mohamuu dandeessu danda'uudha beetanii. Nama tokko waan firaan dhorkuu dandeessuu fi miti keessa dandeessu. Jaalalaaf rahmata isaa godhuudhaan malee keessa dandeessu. Fakkeenyaaf amma jaartiin ta'e ni aarti. Aarteen loltii miti. Waan loltu jettee atis lolaan deebisuu osoo hin ta'in guyyaa san ni dandeessaa jechuudha. Abbaan warraa akka carraa ta'e bakka dalagaatti aaree dhufeeti siin lola. Inni beektaa nama biraati hojii wal lole si wajjin osoo hin ta'in garuu tasgabbii dhabee tuma siinis lolee darsaas eh, waliin dadha'uu danda'a. Jaartii yeroo san gaa'u isa san danda'uu dhabdee yoo lolte akkamta taate namticha ni baraatte yoo jetteen dubbiin ta biraa taate tanaaf jecha tasgabbiisite yaa abbaa warraa kiyyaa maal taate irra bakka dalagaa namaa wajjin wal dhabde karaarra waan hamtuu si qunname bishaan kannitee fi tasgabbeessitee jaalalaan agartee waan inni keessa jiru san miira fokkotaa san irraanfachiiste tasgabbii fiduu qabdi malee "Ay, akkam faffeetaarra sakkabsi kun godharra na si erganii kana kana jennee yoo jette- jecha faallaa deebiste dubbiin ni hammaatti. Eh, Wanni beekuu qabnu gaa lolaas ta'ee haalli gartee garaagarummaan adda addaa kan dhufuu danda'u bakka takkatti miti namni kun kan jijjiiramu dabaree dabareeni guyyaa tokko sii to'araa guyyaa tokko isiidha tara tara waan taateef jecha gaafa isiin miirri sii gaarii hin taane siitu danda'uu qaba guyyaa kaanis isii si danda'uu qaba qabxii waliigalaa bakka tarartaniin ibsuu barbaadu wal danda'uun kun laal nama dandeehamu ta'uu qabda atummaanuu nama ulfaataa ta'uu hin qabdu ulfaataa gunsi hin jiru kana ulfina kiiloon baanu obboleeyyan kiyya ulfina amalaatiin baana akhlaaqa haalli keenya haala ulfaataa namni hin dandeenye tokko ta'uun hin feesisu jaartii qofaa fi jaarsa qofaaf osoo hin ta'in jireenyuma hawaasummaa kanarrattu namoota garii garii gaanii beektan nama ulfaataa jira nama hojii jiraachuudhaaf namatti ulfaatu namatti miti dabar nama dachitti ulfaatu jira bar inumaa rabbiin yeroo garii akkam jaa warra dachiisamiin isaaniif hin boonye jaa goda hogga yeroo du'an warra hamaa yeroo ibsu jechuudha nama gaggaarii dachiisamii illeetu isaaniif booya isaaniif hawwaa jechuudha tanaaf nama gaggaarii makluuqni cufti isaaniif hawwu isaaniif bololu ta'uu qaba malee namni islaamaa laal garteetiin nama ulfaataa maatii isaa kana keessa gartee ba'aa ta'uun gaarii miti maatii qofaa miti dachuma rabbii tanarratti illee nama ba'aa ta'uun hin barbaachisu inshaallah gartanii haadha abbaanis kan ijoollee isaaniitiin hawwaman ta'uu qaban abbaan kee dhufeettee ijoolleen gammaduu qabdi haatilleen akkasuma jaarsa kee dhufeettee gammaduu danda'uu qabdi qabxiin waafta inshaallah torbaan itti deebinaa amma ijjannaatti achitti harkaanfannaa waan nu caqabsaniif galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullah.
obboleessa keenya Abdul-Jawaad Ibrahim galata harkadhu. Amma gama iyyannoo dhaddacha jaalalaatti ceena. Hayyee eegali firiyaa.
Tole. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nigee jirtuu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani amma dura kiristaana ture. Boodarra rabbiin hidaayaa naaf kennee islaamummaatti deebi'e. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ani diin islaamaatiis hin beeku. Akkuma islaamummaatti seeneen bultii jaare. Dubricha kiyyaa fi ishee kanaannoottu nikaha na godhe. Amma nikaahni kiyya ni jira moo hin jiru? Kan biroo ammoo qaalicha nikaha na godhe kana wajjin osoo jiraataa jiruu jawwaala kiyya narraa fudhate. Maaliif narraa fudhatte jedhee gaafannaan? Akka ati intarneetan fayyadamneef akka namaa waliin argineef naan jedhe. Ani wasaappii irratti diin barachuu jira. Maaliif diin barachuun adoorgitaa jedheen lakkiin ta'uu jedheen adoorge. Ani yeroo hedduu sadaqachuu jaaladha. Sadaqaallee duriyyaa nyaachista jedheen adoorge. Maatii kiyyeessa kan gargaarre na dhorga. Nama kana wajjii waggaa afur waliin jiraanne. Waan waggaa afran dalagadhe hunda isatti kennataa ture. Mallaqa sanis na dhorgate. Sababaa kana wal dhabnee addaayyaane. Egaa addaayyaanee booda nikaaha narraa buusi jedhee gaafadhee na dide. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettan Usmaan?
Dubriin isii kan nikaaha godheef kun musliima moo kaafira?
San hin dubbanne isiin.
Silaa adda baastee gaarii ture. Miidhamni dubartii kun iyyannoo hedduu keessatti deddeebi'a. sanamni maallaqa dubartiin itti ifaajjee fidde dhoorkatu kun rabbiin sodaatu Tokkotu arabaaf dalagee arabtichi mallaqa dhoorgate beeyta.
haya Itti deddeebi'ee yeroo hedduu gaafatee irraa dhabnaan kalaas ani rabbii kiyya si dabarfadha. Inshaallah guyyaa qiyaamaa naa galchita jedheen.
hayyee Arabtichi nama diinarraa dantaa hin qabne. Guyyaa qiyaamaa ganama yeroon koottu namni mallaqa narraa qabu hedduu. Osoo ati mallaqa kee hin fudhatin mallaqni na harkaa dhumaa jedheen.
subhaanallah nama rabbii isaan sodaanne kan akkanaatu jira ee guyyaa qiyaamaa maallaqni harkatti namaaf kannan eessa jirame Inni tana yoom beeke.
rabbi najaanu haa baasu warra haqa namaa nyaatu kanaas rabbi haa qajeelchu janna Aamiin. Iyyannoo xumuraa dhiyeesse.
tole iyyannoo lammaffaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu nageenyi badhaadhaa ani amma dura jaartii shaniin hiiqe amma jahaffaa wajjiinin jira yoon xiqqoo dallansi hiiqeen ja'aan dallansuu xiyyatóochuu hin danda'u jaartii jahaffaa tana naannoo biroo deemeetiin fuudhe namni naannoo keenyaa hundi intala naaf kannuu dide namni hundi amala kiyya baree jira gurbaa jaartii hiiqaa oolu sannaan ja'an tanaafiin ganda keenyarraa fagaadhee bakka birootii jaartii fuudhe ammaas haalaan if sodaachutti jira tana yoon hiiqe wilii jaartii waan hin harkadhuun sa'u jaartiin amma dura hiiqe shan keessaa sadi ilmaan narraa harkattee jirti amma ilmaan tiyya ganda sadi jirti tan jaartii amma bira jirtu wajjin ganda afur jechuudha dallansuun tiyya akkanatti kasaaraa hamaa keessa na nayxe mee maal na gorsitan akkamittiin dallansuu tana ofirraa balleessa galatoomaa hayyee faree haa maal jettaan Kun dallansuu qofa osoo hin taane rakkoo birootis ta'uu mala. Rakkoo saayikooloojii fa'a.
nama rifachiisaa'u jaartii shan hiiqee ammaas jaaffattiin if sodaachutti jiraa jedhe baasumatun Dallansuun kasaaraa guddaa dha'ee rabbiin tana nurraa haa qabu.
hayyee sagantaa haa goolabnu moo waan itti hidhaatu qabda Ni ga'a.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyennoon har'aaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha har'aa goolabamee jira raadiyoo nural hudaa sagantaa soora qalbii dhibba jahaa fi jahaffaa tan guyyaa alhadaa dhaggeeffachutti jirtanii miidiyaan nural hudaa ardii ameerikaa magaalaa minesodaa keessatti istiidiyoo banachutti jira waahilli keenya abdunaasir tufaa torbaan guutuu sagantaa tana qopheessuuf waan shaakalameef qophii tafakkur torbaan kanaa isiniif dhiyeessuu hin dandeenye inshaa allah torbaan qabannee dhiyaanna Amma quba qabdutti aan sina ka'a.
ee osoo quba qabdutti hin ce'in dura gaafii takkaan si gaafachuu fedha Hayyee gaafadhu.
ati hanga har'aatti kophee guddoo lakkoofsa meeqaa argitee beeyta Mm, Ka dhiiraa yoo ta'e afurtamii sadii guddaa ta'uu beeka. Ka dubartii yoo ta'e soddomii sagal yoo haalaan guddate afurtama ni ta'a. Ani kana beeka. Kana olis jiraatu mala.
namtichi lammii venezuweelaa kan jiisan orlaandoo jedhamu tokko kophee lakkoofsa shantamii sagalii kaayata Hayi kopheen akkana magaalaarra ni jira.
lakki ogeessa tokkootu isaaf qofa kophatti tolcha Garuu namtichi hagam ga'a.
meetira lamaa fi diiddama dheerata Oo haalaan dheeraadha. Ta'us garuu miilli isaa haalaan guddaadha.
hayaa kophee xiqqoo hoo lakkoofsa meeqa beeyta Ka dhiiraa haalaan xiqqaan soddomii sagal si'a. Kan dubartii soddomii shannatti fakkaata.
intalti jooyitii amgee jedhamtu ammoo kophee lakkoofsa kudha saddeet kaayatti Daa'ima xiqqoodha.
lakki amata diiddamii ja'a Lakkoofsa kudha saddeet jechuun bar kophee daa'ima waggaa tokkooti.
ee isiin haalaan xiqqoodha lammii indiyaati dheerinnisii seentimeetira jahatamii sadi qofa Taakkuu sadii jechuu bar.
ee haalaan xiqqoodha miilli isiittis xiqqaadha Subhaanallah rabbiin akka fedhetti uuma.
ee wanni hundi harkasaa jirti mee sagantaa quba qabduutti osoo hin cehin duraa nashiidaa takka osoo afeerree hoo Ni taati.
hayyee filannoteetiin afeerra mee nashiidaa tam haa afeerru Hmm, Hayyee nashiidaa garee fixraa keessaa tokko.
tolee nashiidaa dhaggeeffannee gama sagantaa quba qabduutti ceena الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قالت ربتي خنوي تاسسي أمة نبتي قالني ساهدو يوم همامدما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله قالت ربتي كنوي تاسسي أمة نبتي قالني ساعد يوم ما مدوا الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما هوي هوي هوي هوي هوي هوي ربي قالني خيل فتين هافني كنو بادا فتي دين الإسلام إلهي يا مولا كان قرآن بفتي نبي محمد لما يوتال تفتي نبي محمد لما يوتال تفتي إلى تامان ما نبي آلما اللهم صل وسلم تسليما على نبينا الرجاء لنا ما فداك يا رسول أبانك يا فمان فداك يا رسول أبان يا فمان نامناف دقايا كان قما سيف قما كتها برنو أمة إسلاما أمنتان إسلاما أبان سانو كنا وسوين براتين أكمين تكفنا وسوين براتين أكمين تكفنا Namni baranne kan dinsaa hin beekne takka duniyaa irratti rahaa hin arganne duniyaa fi akhiransa kitaataan guutame yaa ummata lislaam. خسر العالم يا أمة الإسلام خسر العالم هوي هوي هوي هوي هوي هوي نما بك دافي ولا لا يوجني ربي كينيا قدان ولينكي تسني هل يستوي جاتشو قرآن دوبتي يا نما ولا لا والله دمتي يا نما ولا لا والله دمتي الحمد لله قالت رابتي كأنه تاسسي أمة نامتي قال النساء هدو يوم ما مدما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله قالت ربتي كأنه تاسسي أمة نبتي قالني ساعد يوم ما غيرها الحمد لله يا موتي عالما الحمد لله يا موتي عالما
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti soora qalbii soora qalbii biyyoonni addunyaa hundi aadaa fi duudhaa addaa qaban seenaan isaaniitiis tan garagaraati warri walitti hidhannoo qabuu fi seenaa qooddatus hin dhabamu walumaa galatti haalli biyyoota garagaraa waan adda ittiin tahan qaban jaarraa digdamii tokkoffaa keessa jirru kana keessatti ammoo siyaasaan waan biyyi takka ittiin beekamtu tahee jira namuu ammaan tana biyya hunda siyaasaa yaadata siyaasaan biyyoota hedduu waan isaan wal fakkeessu qaba garuu biyya takka tan gama hundaan addunyaarraa addaa ni jirti isiinis kooriyaa kaabaati quba qabduu teenya irraatiinis waa'ee kooriyaa kaabaa qabxii muraasa isiniif dhiheessina
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu kooriyaan kaabaa kalandara mataa ofii qabdi biyyi tun kalandara juuchee jedhamu qabdi juucheen sirna bulchiinsa kooriyaan kaabaa ittiin bultuudha Akka koominizim kapitaalizim jedhamu kanatti Kooriyaan kaabaa sirna juuchee jedhamu qabdi. Akkaataan bara itti lakkooftus juuchee kalaandar jedhama. Biyyi tun bara lakkaa'uu kan jalqabde guyyaa dhaloota abbaa Kooriyaa nama jedhamu irraayi. Namni kun Kim Il Sung jedhama. Bara kuma tokkoof dhibba sagaliif kudha lama dhalate. Bara kuma tokkoo fi dhibba sagaliif afurtamii saddeetitti biyya Kooriyaa kaabaa jedhamtu hundeesse. Kana booda warri biyyaaf booda deebi'ee guyyaa abbaa keenyaa kan jedhan irraa lakkaa'uu jalqaban. Sunis bara kuma tokkoo fi dhibba sagaliif kudha lama irraa kaasee tokko jedhan. Barana akka Kooriyaa kaabaatti bara dhibbaaf sagal irra jiran.
Kooriyaan kaabaa seera nikirookiraasii jedhamuun bulti. Akkuma dimookiraasii Kooriyaan kaabaa seera nikirookiraasii jedhamu qabdi. Nikirookiraasii jechuun nama lubbuun hin jirreen buluu jechuudha. kooriyaan kaabaa hanga har'aatti seera kiim iil sang baaseen bulaa jirti namni kun pirezidaantii zalaalam bulchu ja'amee shuumamee jira namni aangoo tana irraa fudhatu hin jiru warri isa boodaan dhufaniis waan barbaadan hin fakkaatu namni amma biyya bulchaa jiru kiim joongu'uun pirezidaantii biyyattii osoo hin taane akka afaan isaaniitti hoogganaa walii galaati dalagaansaa warra biyya keessa jiru hoogganuudha inni ammoo seera kiim il sang baaseen bitamee jiraata.
Kooriyaan kaabaa uummata isii to'achuuf jettee sadarkaa hawaasummaa kan soongubuun jedhamuun qooddi. Uummanni biyyattii hangam mootummaa biyya saniitiif bitama kan jedhamu qoratamee adda baafamee gosti gurguddaan sadii fi isaan jalatti ammoo gosti xixiqqoon shantami tokko kaayamee jira. Galmeen kun dur gaafa Kooriyaan kaabaa hundooftuurraa kaasee walitti qabame. Amanamummaa maatiin tokko mootummaa Kooriyaa kaabaatiif qabuu fi jibbaa Jaappaaniif qabu irratti hundaa'ee warri sadarkaan duraa kennameef dhibbeentaa 25 ta'a. Kan itti aanu ammoo dhibbeentaa 55 kan ta'u uummata aadii biyya isaa jaalatu jedhamee qooddameera. Kan sadaffaa ammoo dhibbeentaa 20 kan ta'uu fi Kooriyaaf rakkoodha jedhamee warra galmeeffamee hordofamaa jirudha.
Uummanni biyya sanii rifeensa isaa akkaataa 28 qofaan sirreeffatuu danda'a. Kooriyaa keessatti mana rifeensaa dheeyxanii rifeensa sirreeffatuu yoo barbaaddan akkaataan itti sirreeffatan kan mootummaadhaan hayyamame 28 qofaatu jira. Dubartootaaf 18 dhiiraaf ammoo 10. Istaayila kanneen dhiissanii kan mataa keessanii tolfatuu mirgan qabdan dubartoonni heeruman rifeensa isaanii gabaabsuun qaban rifeensi isaanii ceekuu tuquun qabu warreen heerumin garuu waa xiqqoo ceekurraa gad dabarsuu mirga qaban dhiirri umrii dargaggummaarra jiru rifeensa isaa seentimeetira shan tuqaa tokko dabarsuu hin danda'u warri dulloome garuu hanga seentimeetira torbaa dheereeffatuu mirga qaba seerri kun hoogganaa ol aanaa biyyattiitiif hin hojjetu.
Kofoo jiinsii uffatuun Kooriyaa kaabaa keessatti dhoorkaadha. Kooriyaan kaabaa Ameerikaa haalaan jibbiti. Aadaa fi waan Ameerikaan ittiin beekamtus ni jibbiti. San keessaa inni tokko kofoo jiinsiiti. Kofoo kan uffatanii karaa irra deemuun dhoorkaadha. Namni isa uffatee argame qabamee mana hidhaatti darbama. Poolisiin waan kana qofa akka to'atuuf ramadamee ni jira. Namni biyyattii seera kana waan beekuuf dhimma uffannaa kana irratti of eeggannoon cimaa godha.
Kooriyaa kaabaa keessatti filannoon waggaa shan shaniin gaggeeffama garuu namni dorgomu hin jiru. Kooriyaa kaabaa keessatti seera juushee yookiin seera kiim iil sanga baase malee seerri biraa fudhataman qabu. Namni hundi seera saniif bitamaadha. Paartiin biraatiis hin jiru. Namni paartii hundeessuuf yaaduus hin jiru. Wanni morkataa yookiin mormaa ja'amus hin jiru. Garuu waggaa shan shaniin filannootu gaggeeffama. Namni filatuu danda'u hundi galmaawee filatuun dirqama isaati. Garuu wanni keessaa filatan hin jiru. Tokkichuma jiru saniif sagalee kennanii deebi'an. akkanatti filannoo bu'aa hin qabneef waggaa shan shaniin maallaqa qisaasan kun ajaa'ibuman jettaniire.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Raadiyoon Nural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiheessaa turerraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkattan abdii qabna. Amma gama qophii xumuraatti ceena.
Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Tun isini dabarti kutaa afraffaa dhageeffadha.
Hayyaa'umaa tunis ni dabarti kan rabbi murteesse tan biraan ni dhufti. Hayyaa'umaa tunis dhuma qotti lubbuu waan ni harte inshaallah ni hirkatti.
Tunis ni dabarti.
Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatonni Tuuta Tabaroo. Tunis ni dabarti.
Hayyaa'umaa jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hidhee. Hayyaa'umaa tunis ni dabarti. Karraabbi murteesse tambiraanii dhufti. Karraabbi murteesse tambiraanii dhufti. Hayyaa'umaa. isaa hire.
Dhugoomsa isa gaaf tokko waan akaakuun kiyya gaaf tokko naaf hime isiniifin himaa nuun hin jenne.
Ee dhugaa keetii Musaa amata hedduu dura isiniifin himaa nuun jetture.
Sama albaantammee addanaaf baasaa Laal dhugoomsa wanti amma dura nuun jetteeti. Akaakuun kiyya waan bareedduu na himee ture. Isiniifillee nas yaada isiniifin dhaamaa nuun jettee turte.
Anaas yaadachiisa laal dhugoomsaa. Tunis ni dabartii jeete akaakuun kiyya naa himee jette. Gaafa ijoollee gaafa ati amma shanii qaawa.
Ahaa yaadadhe yaadadhe ammaan qaxaf jee obboleessa kiyya. Akaakuun kiyya kun gaa Useen jaaniin beetee rabbi rahmataa godhuufi. Gaafa sanan ijoolleedha amma shanii na yaameetuma qoottumee wayinsii himaa naan jee. Haboon tiyyallee mucaan xiqqaan kun maal waa beekaa jetteen.
Waa'ee maal silaa wantiin isin fuqee?
Waa'ee akhiraati.
Haaya.
Akkasitti bira na teesseeti. laalo ooyiruun tiyyatuunis anis abbaa kiyya irraa fudhadhe masunoo armaan gadii tanaas abbaa keetiif qannetiin jira wanni cuftinuu ni dabarti bargaanuti duraan loon hedduu qabna ture akkasuma ammaas warri heessummaan keetii gaala hedduu qaban turan amma garuu jalaa xiqqaatee jira wanti hundinuu ni dabarti yaa ilma kiyya wanni hin dabarre laal qura'aana kana kammoof hoyne kitaaba rabbiiti kayoom hundulloomne jecha nabiiti je'eeti waa hedduu naa'ime Maashaallah waan bareedduu siif dhaame kam?
Tabiraa toon hafne?
Bar hedduudha amma ni hin yaadanneef malee waa dila takka naa hime.
Yaa'uu silaa gaafa san Riikaard godhatte.
Awwee moobaayil qaba gaafa san xiqqaadha. Moobaayil taa haa wariyu maarree ettusan malee hin qabu bar.
Ahaa yaa'uu wanni ati himte kun bareedduudha silaa waraabame.
Rabbuma kee qabaddu naan jee. Quraanatti harka maraddu jeen naa hime.
Habootii yaa maal jeettisa?
Ee amma yoo xiqqaates ni waraabbataa. gaafa guddate immoo fahamee dalagaa irra olchaa jeen.
Yaaboo haahoon kee waan bareeddu siimee kam silaa silaa qaalii habooteetii godhee ijoollee jee siimuu baate nutuu dhaamsa kanan harkanu.
Akkasiiti obboleen kiyya wanni dabarre hin jirtuuti rakkoon ammaa tunis ni dabarti yaaddeena. Isin salaataa fi ibaadaa fi soomana fajjabaadha.
Hayyaa'umaa toonis ni dabartii. Tarraabbii murteessee tanbiiraalee dhufti.
Meeniin egaa qolgaa qaalicha kana dalaguuf hin taafe. Nama taa'ee hin dadhabde gaa waan teessisatti dhufa jaanii. Gorseetiin na didee gaa maaddiin kun niin dalagaaf har'a sirritti.
Adeera boolla namaan qotin jechuun dhageenye. Yoo qottees gadi hin fageessinii jaanii bara. Ifi itti dhixxullee hin beektu ee.
Kainurra kakkasaa kanaa boolla naqaa miti.
Ati amma maaliif sharri itti yaaduun feesisa?
Histuma isaatiin dadhabe boo.
Maal si godhe?
ragaadhaaf dhiyoon tana yaammannaanis ni jalaatti.
Hayi dubooti waan hin taanerra ragaa godhatteebar.
Fudhuu waan hin taane hayi intalti naa taate anis ta'eef maali duba rakkoon.
Hayi ati haadha waraani qabdaa'e isii hojii mari'attee jirta.
Maaltu sii naqeesi bareen inni fuudhuma kiyyaan fadhiin bara ifiif na jalaa fuudhuu fadhiinsa.
Taayi taayi beekaa zanniin badiini.
Elo elo.
Elo qaba oltan.
Elo elo ana abbaa shimii na beeyte.
Beeka beeka beeka maali silaa ajaan.
Ganda keenya xiqqoo nama.
Abbaa shubatabaa saanuu himagaa. Bilbila irraa maamila baay'ee jira waan ta'eef.
Koronaa nama qabuutu argame jechuuf iddoo tursiisaa galuu qabu. Maatii jedhama maqaan isaanii masgiidaa fi iddoo hunda deemee babal'isu jira. Kanaafuu dafee iddoo itti tursiifamu keessa galuu qabu. Hin turin appolaansii fidaa kottaa.
Garuu mirkaneeffattee dhugaadha. Beeke wanni kun riskii qaba.
Naamanii naamani.
Iddoon eessa jette?
Asuma manuma kiyya bira hookaanaatu isin garsiisa. Ibbira qabeetiin isiniin eega.
Wayi sharriin maal si gooti adeeru amma.
Intala raawus.
Helo helo maal jette?
Manuma kiyya kottaan jee qabeetiin isiniin eega.
Tole tole dhufne haya.
Wayi ilma namaa wayi ilma namaa.
Amma gaa fuudhanii naquu ta'an.
Hayyaa'umaa jireenyi dabaree namoonni markataa warra bisaa hiree.
Kan daganaa kan daganaa didi jala hootu hootu baaseen didi didi. Mee hootutti kaaseen argaa.
Baabaa na baanta.
Ee hootu hootu hootu. Maayikil beektaa?
Kam hojii hodhisani.
Oonurra maayikil jaaksaniin baana hoo. Ish abbaa isaatii baran. Haa hootu hootu ammaa hojjitutti siyaaraa haaran qabne hoo naabiti. Taaran qabne ammaas tanarra mul'attiin mul'annetiin. Tafi fiigeen gasuu siif hima. Faayidaatti nu godi waan facaafne siitu fireeysaa. Siitu rakkoo fageeyseef balloo namaaf dhiheeysaa. Yabaasi xaliya deeyni meebaasi yaada keeysaa. Dhuftee dhuftee abbaa kurfaa awwa qotu qotume.
Hodho hodho kunoo.
Ah mucaa awwa na jisa. An siyaaraan dhugaa. Islaama baran. Qotu qotote qara guddaa qotu.
Maal jettee suma?
Oo mucaa kana laalme siyaara aaran qabne jennaan tana naaf itee dhufe qotote.
Tamimee silaata aaran qabne. Karamee lamu jalaatti.
Hin fadhuu baqa hoo hin beektan sila choo hodhaa deebisa. Oo qotu deebisooti.
roobaa sun roobaa kottu koko isaatiin galaanni dhiyoo tana nama hedduu fuudhee jira yaa'ola.
ee ta galaanaadhi isinirraa musiibuma rabbi haa fuudhu kota isin hundi hogguta ka du'aan isin godha yaa amina jalaattanii kaatanii kota haa haa.
mee dura waan takka isin gaafadhu bara bara margaa ganda keenya keessaa kan hajjii godhe anumaa fi maatiidha way beetanii tana.
Hajjiin bara na wayii jirti eessu.
Hoyyoo! Laal kunoo qoraatii dhabula. Ganama subii kaatee subii salaattee yoo hanga aduun baatutti teessee zikirii goote yoo. Maskiituma keessa beekuma itti salaattee yoo teessee ituma istikfaara goote. Yaa abbaa akkuma nama hajji hajjii godheetii bargaa wasawaamni isaa.
Miskiinii ammaan tana alhamdulillahi carraa qaba jechuudha.
Yaa! Yaa abbaa bar shariyaan teenya jabduu miti dilas. Miskiinni isaan guma danda'u taa'ee hajjii godhaa bar. Alhamdulillah! Amma gaata kaammee du'aa isinii godhaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يجيب ربي هاقب آمين سموه يجيب ربي هاقب آمين ناسية كاذبة ربي هاقب آمين الله ربنا فري جمنا باطل من ترم ست ويوانا نباسي دفي واسي الكرم هاي غابا جراد دا غانغنا ولي دامن نتينين دي مان فيادا Yaa gurbaa kana yaa waa haala ammaa kanaatu kanatti qalbii isa cabseensa. Masgii keessa bargaafanii salaatuun beeka.
Hai hai ammallee salfii duraarra salaatar. Hai huccuun isaatu qulqulluudha nagartu.
Bo'aawus billaa oodhii isaa irraa waata kam taane ittiin faarsinaatii ayyaa.
Hayyaa'uma toniis ni dabarte kan rabbi murteesse tan biraa ni dhufti.
Tole akka booltan abbaashum.
Nagee nagee nagee bullee dhuftanii miti.
Mee manni isaanii eessa?
Kunoo mee dallee uuma kiyyaa wajjin walitti ollaadhaa bara. Kottaan jala deemaa isiniin keessaa kota. Fagoo miti bara. Maatii maatii gabbee namaa seemaa.
Yaa aboo sagaleen ta muftiitiin saame.
Abba keessummaa dhufe si barbaadu jira. Warra khayriinatti hin fakkaanne garuu.
Akkam?
Hin beekneen uummata adda addaa tokko dhufe.
Dhiiroo warra gibirinaa tokkotu didiitiin hafidee dhufe. Dawaa farra elbisa.
A'aa isaan himte ani isaan hin beeka.
Maatii gabbee siin jennee gabbee haa.
Ayyee jarana seenaa haa maali maali silaa nagaa miti. Maali abbaashin maaltu maalti sila. Guyyaa dhiyoo fixannee natti hin fakkaanne eh, dhimma kiyyaa fiqe.
Kiyyaa fiqe kadhumuu miti.
Maal jettee abbaashin?
Isaa osoo hin ta'in nuti barbaade laal. Akkami qaama oowwee wayii isin dhadhaga'ama jechuun leeyitaa ni qabdanii.
Hin qabu an.
Isin hin qophaasisu.
Aa hayya.
Mataa dhukkubbi yoo.
Hayya samaa laasoon. Hin qabuun jeeboon fayyaan qabaa samaal taatan.
Beekaa jaa beekaa isiniin jaa.
Hayya maal maasosa. Maaliin beekaa jaa? Osoo na dhukkubuutiin hin dhukkubne jaa sila. Ammaan fayyaan qabaa.
Shakkamaa koroonaatiin hunjaan.
Maal? Innaa lillaa wa innaa ilayhi raaji'uun. Dhukkuba gandii amma himu kana moo? A'uudhu billaahi mina shayitaani rajiim. Asirra kiyyallee hin qabu akkam kun.
Lakkii dubbiin beektaa dhukkuba shaniin daddabiruu miti. Dhukkuba afuraati. Carraa qabamuu ni qabdan isinis.
Hin qabuun jeeboon bakka namni waan san qabu hin dheyneeni.
Hundaafuu mana yaalaa isin geessinee mirkaneessina.
So osoo hin dhukkubne moo?
Namni nama hedduutu akkana jaa garuu egaa mirkanaa'ee booda nama irratti harkame- irratti harkamee jira. Eh, Mallattoon amma isinitti dhaga'amuu dhiisuun ni mala. Hundaafuu mana yaalaa isin geessinee haa mirkaneessinu.
Hayyaa. An hin deemu hin deemu.
Saamme isin maaliif dhuftan?
Shakkamaa dhukkuba koronaatiin nu jedhanitti.
Eenyutu isin hin ja'a?
Abbaashum olluma kana olluma keessan.
Eessumaati amma akka abbaan kiyyaa waan kana hin qabne hin beeytu? Asi xiqqollee rabbi sodaatu.
Inni noo rabbi sodaatu haa dhukkubaan ganda galaafachuu taa'u. Hayi wanni akkanaan taatu. An bara dirqama lammiitii eeguun qabaa bara.
Hai hai dooktar adeerri kiyyaa saayiba isaati. Isaan lachuutu wajjuma fuudhaa deeman gaa.
Sirrii jette ati garuu nama barate nama jabaadha. Eh, isaan lachuutu deemuu qaban dirqama. Maatii keessan keessaallee kan biraa namni biraa kaatu tuqaa qabu yoo jiraate nu hima.
Doktar an takka isaa hojjooleen tuyne.
Yaa boon hiji baay'ee kas taate naaf inni wajjuma nyaannee wajji dhugu jirra. Ooyiruus wajjuma olla caayaa takka wajji olla. Akkas kaayoon nan qabaadde innis wanni qabanneef hin jiru numa qabannenis. Ammoo hijiba isaati eegenni ni qabdi naan jee wajjuma qabnaa dhugatti nu yaasa'u. Anis kophaa kiyyan deemu yoo isa fuutan malee.
Ani hin qabu.
Lakkii lakkii amma isin lachuu wajjumaan deemtanii guyyaa kudha afur achi bultanii eegaa mirkaneeffatan booda deebitan.
Adeerri reefuun siimee miti.
Deemnirraa deemsi.
Hayaa yaa seenaan ambulaansiin tana dafaanamuu seena. Waan biraa keessa osoo hin seenne humni poolisaatiin duuba jira waan ta'eef.
Waan samiirraa bu'e dachiin ba'aan dadhabne jaane. Haa eege taate gaa.
Hayyaa'uma toniis ni dabarte kan rabbi murteesse tan biraa ni dhufti.
Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibraahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf kurfeeffannes asuma irratti goolabna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Oh, oh, oh, oh, oh.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة